iri ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na kane ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mwaramutse neza muri kumwe na tomasi kamirindi ariko twebwe twihweje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushinzwe wa repubulika ni uko mu myiyerekano bagize bitabaye imyiyerekano ahubwo yabaye imigumuko kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro bivuga yuko atakintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa minsi yose
abo ni terance ntahiraja umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi na gordien niyungiye ko umunyamabanga mukuru wa fokode ku kibazo cyo gufunga amashyirahamwe adaharanira inyungu mu burundi ni mu kanya mu makuru amakuru atangirwa nayo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
murakoze toma kamirindi ndaramukije n'abariko baradutega amatwi igihugu cya marejo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikigandaro cy'iminsi itatu cyo kugandarira abantu cumi n'icyenda bitavye imana mu gitero cagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru bamako ibihugu vya senegale muritaniya na gine navyo nyine vyahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi ca mari mu kugandara inzego z'umutekano za mari ziri mu ruhigi rwo kurondera abantu batatu bikekwa kuba baragize uruhara muri ico gitero mu gihugu cya kenya naho papa francisco umwungere wa ekereziya katolika ku isi yose yitezwe mu rugendo muri kenya ejo ku munsi wa gatatu akihagera ategekanya kuzoca abonana na perezida uhuru kenyatta wa kenya mu minsi itatu azomarayo azobonana n'abarongoye amadini atandukanye agirishe inkuka y'imisa muri kaminuza y'ina irobi azoganira kandi n'urwaruka rwaho muri kenya papa francisco azova mu gihugu cya kenya ku munsi wa gatanu acaja mu buganda ku wa mbere w'indwi iza naho azoca aja muri repubulika ya santarafurike naho bamubwiye kenshi ko muri icyo gihugu cya santarafurike ashobora kuhagirira ingorane z'umutekano papa francisco yaranse guhagarika urugendo muri icyo gihugu mu gihugu cya maroke abategetsi b'igihugu cya maroke bamenyesha ko igihugu cy'ububirigi cyabasabye kubafasha mu ruhigi barimwo rwo kurondera salah abdeslam yagirizwa kuba ari we ari ku isonga ry'abagavye cya gitero giheruka kuba ipari ku mugwa mukuru w'ubufaransa abdeslam bavuga ko yinjiye mu bubirigi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero cy'iterabwoba ipari igitero cyabaye itariki cumi na zitatu z'uku kwezi n'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugwa mukuru buruseli w'ububirigi gushika n'ubu hasa n'uko ibikorwa byahagaze kuko igipolisi kikiri mu ruhigi rw'abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba amabarabara yaba mato canke makuru yaragaragara ejo ku munsi wa mbere ukwiyunguruza n'amatereni hamwe n'amamangazine biracugawe ejo ku munsi wa mbere departema ya leta hano muri leta zimwe za amerika yaragabishije abanyamerika bafata ingendo bose aho bari ku isi kugaba kuko abakora ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'iyindi mihari y'intagondwa baba bariko bategura kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'isi kuri uno munsi wa kabiri ni aho perezida Hollande w'ubufaransa yitezwe aha muri leta z'ubumwe za amerika aho ategekanya kubonana na perezida barack obama mu ngoro yiwe ya white house ibiro bya perezida wa amerika bimenyesha ko abo bategetsi babiri bazoganira ivyerekeye gukorana kurushiriza mu runani ruyobowe na amerika rumaze igihe rugira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'umugwi wa eta islamiste mu bihugu vya Iraq na Syria mu kiringo kirenga umwaka wose ubufaransa buri mu bafashanya na leta z'ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba amakuru avugwa ku bufaransa nayo minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yamenye ya- ya- yemereye ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa eta islamiste mu gihugu ca siriya david cameron yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'ubwongereza muri iyi ndwi ko yomwemerera kwifatanya n'ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege ku muhari w'aba jihadiste mu rugendo yagize i Paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yemereye perezida Hollande w'ubufaransa ko indege z'ubufaransa zishobora gukoresha ikibuga cy'indege abongereza bakoresha kiri muri Chypre mu kugaba ibitero by'indege kuva aho rero habereye ibitero by'iterabwoba by'umuhari wa Eta Islamiste i Paris ubufaransa bwaciye butangura ibitero by'urutavanako kuri uwo muhari wa Eta Islamiste
ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari leta zunze ubumwe za amerika imaze gufatira ibihano abantu bane b'abategetsi cyangwa bigeze kuba abategetsi bo mu burundi barimo minisitiri w'umutekano alain guillaume bunyoni kuri iyi nkuru fideli niyongabo araduha ibindi bisobanuro perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu burundi iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakora canke bafasha mu bikorwa bigeramira amahoro n'umutekano mu burundi bageramira demokarasi canke batyoza agateka ka muntu mu burundi iryo tegeko riziririza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe abafatiwe ibihano ni alain guillaume bunyoni umushikiranganji ajejwe umutekano mu burundi godefroy bizimana icegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi cy'igihugu godefroy niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu burundi na cyril ndayirukiye yahoze ari umushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi mu gufata ivyo bihano leta zunze ubumwe za amerika zifatanije n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika vyafashe ingingo yo gufatira ibihano abarundi bose bageramira amahoro n'umutekano mu burundi itangazo ryo mu biro vya perezida wa amerika maison blanche rimenyesha ko ryaronse amakuru atari make yizigiwe y'ubwicanyi ihagarikwa ry'abantu mu buryo budaciye mu mategeko ifatwa bunyamaswa ry'abantu ikandamizwa rifatiye ku mpamvu za politike rigirwa n'inteko zijejwe umutekano hamwe n'ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu bigirwa n'imikangara yitwaje ibigwanisho y'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi bita imbonerakure iryo tegeko rivuga ko amajambo ateye ubwoba aherutse gutangazwa n'abategetsi ba leta yongereje ubwoba bwari busanzwe buri mu gihugu ayo majambo akaba ashobora gutuma haba ubwicanyi kurushiriza iryo tangazo ryibukije ko bamwe mu batavuga rumwe na leta ya perezida pierre nkurunziza bahisemo gukoresha inguvu mu kurwanya leta bakora ubwicanyi n'ibitero vy'amagrenade n'igeragezwa rya kudeta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amerika ivuga ko ivyo bikorwa navyo nyene bigira uruhara mu guhungabanya umutekano mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kwiyamiriza ikoreshwa ry'ubwicanyi canke ubundi buryo budakurikije amategeko bwo gushika ku migambi ya politike canke gufata ubutegetsi leta zunze ubumwe za amerika zitera kama impande zose kwiyamiriza ubwicanyi zimenyesha ko zizobandanya gutohoza no gufatira ingingo abategetsi ba leta canke abatavuga rumwe na leta bahitamwo ubwicanyi bakongera bakageramira umugambi wo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike mu burundi biciye mu mahoro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi pascal barandagiye yaraye asohoye iteka rihagarika by'agateganyo ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu icumi kugera igihe akazi k'ubucamanza kazarangirira nk'uko abyandika muri iri teka mugenzi wacu frederic nkundikije yabivuganyeho na terence ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi.
amatohoza yakoze kuko ibyo yashyiriweho ubu yerekanye yuko amwe muri ayo mashyirahamwe yagize uruhara eh, mu guhungabanya umutekano byabaye kuva muri tariki mirongo itandatu z'ukwezi kwa kane naho kwari kwemeza ikiringo abatigeze neza aho kwemeza ikiringo ahubwo kwabaye no konona eh, ibintu by'igihugu gu- no konona amabarabara n'ibindi byinshi kambere no kwica kukajamo Eh, muri iyo ntumbero rero ishira isohoye bwa mbere hariho raporo yasohotse mwese murabizi kuri ibyo hanyuma itanga n'umuco mu nyuma yasohotse rikete rihagarika eh, ayo makuru konte ayo ayo mashyirahamwe yo avuga ko yugawe kubera atashigikiye manda ya gatatu ivyo mivuga kwiye ayo niko avuga ariko twebwe twihweje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushinzwe repubulika ni uko mu myiyerekano bagize itaba imyiyerekano ahubwo yabaye imigumuko mwese muribuka yuko kugira ugire imyiyerekano hariho amategeko abigenga atigeze akurikizwa mbere n'abahusha bigeze basaba bahonyanze amategeko hari mu kubikora aho kubikora mu mutekano mwese murabizi nabo hakarore ko umuntu yaturiwe akabiga n'amapine yimbaguwe aho abapolisi batewe amabuye kugeza aho bagerageza kwivuna kubera ko bariko bagomba kwicwa nibaza yuko imyiyerekano n'ubugumutsi hamwe n'umuco biba bitandukanye hari nk'isiguro zirimo rero n'ivyo bibi byakozwe n'imigumuko hamwe no kwica abantu vyo vyatumye amatohoza yerekana yuko bari muri ivyo eka mbere bigaca vyaca bigaragara no kugeza igihumbi cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka nyene aho mbere twagiye tubona uwo munsi twagaruka mwiyo n'ibikabibona amabarabara bicaye ku maburende hejuru bariko baratembaza ubutegetsi bibonekana rero yuko umenga harimwo bamwe muri ayo mashirahamwe n'abatembaza ubutegetsi bafise ivyo bahuriyeko kandi bari bateguye muri ayo mashyirahamwe yugariwe amakonteri y'amashyirahamwe yafasha cyane rwose abanyagihugu aho twavuga nk'amashyirahamwe nk'ishyirahamwe ryari rifite ibitaro eka ibitaro bivurizwamo abantu ba ntahonikora ubu butegetsi bwarihweje ingaruka mbi zishobora kuba kuri abo banyagihugu twibaza yuko no kuraba ayo mashirahamwe ico yakoze ko kuravye ibintu vyabaye mu gihugu haba n'ivyakozwe iyo umuntu akoze icaha mu ishyirahamwe yakoze birafise ingene bitunganye kuko ibindi ngo zifatwe bisunzwe ibwirwa shingiro hari isunzwe n'itegeko nomero rimwe agakwiye gucumi na rimwe ryo kuwa cumi n'umunani na mukizi igihumbi kimwe cumi na na kabiri bigenga ayo mashirahamwe nyene haca hisungwa n'iryo tohoza ryabaye iyo raporo haca hisungwa n'iyo ngingo kugira ngo ibintu zifatwe n'urubanza rwo guhuguruwe kuri ayo mashirahamwe nababwira ko hari urubanza rmpg amajana atandatu mirongo icenda na gatandatu agakwego ma hanyuma bibeje kandi n'ingene kugira ngo umutekano n'urutonde bigaruke hano mu gihugu cacu cane mu gisagara ca bujumbura n'ivyo rero vyatumye mbere n'ubushikiranganji dukorera bwasohoye nabwo tuye ubushikiranganji ihagarika vyifata kibanza ibikorwa vy'ayo mashirahamwe ubucamanza ntiburafata ingingo eh, mu gihe cose umuntu ataregwa n'ivyaha nk'uko mu bihugu biteye imbere babivuga abakiri umwere iyo ngingo ntiyo yaje imbere y'igihe iyo ngingo ntiyaje imbere y'igihe kuko nk'uko ubibona byabonetse ko bamwe nk'uko babyivugira ku maradiyo yo hanze batigeze bahagarika guhamagara iyo migumuko no konona igihugu nicyo gituma rero ingingo nayo ari ifata kibanza kuko urubanza rutaracibwa umunsi rwaciwe umwerakwero ingingo y'ifata kibanza izofatwa uwagiriwe n'icaha nawe afutwe burundu aho n'iryari urubanza sentene iraheza gukora gukora akazi kayo urubanza rugacibwa ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nkundikije yavuganye kandi na gordien niyunge ko umunyamabanga mukuru wa fokode rimwe mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u burundi pascal barandagiye
iyo nguru twayakiriye mu mwanya umwe umubabaro umugabo ntatarutangaje kuko twari tubyiteze kuko twari twarumvise ukuntu umukuru w'igihugu mu ijambo yashikije mu minsi iheze yavuze yuko azosubizwaho ukuntu amashyirahamwe akora ariko aravuga warumva yuko ashimika cyane ku mashyirahamwe yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu nyuma haca haza ibyo kuvuga yuko bahagaritse amakote yacu bayahagarika atagwandiko na rumwe baduhaye umwanya niwo umejeje kubona urwo rwandiko mu nyuma nawe hacahaboneka urwandiko ruvuga yuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ahejeje guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe ashika cumi yagize uruhara rudasanzwe mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ubwo bushikiranganji bushya nawe niyunge ko buvuga ko eh, buhagaritse amakonti yanyu eka buhagaritse n'ibikorwa byanyu kubera uruhara mwagize ngo rwibonekeza mu migumuko yabaye mu burundi igihe c'imyiyerekano aho muhavuga kwiki Eh, twe nta migumuko twagize twagize eh, imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu kandi eh, turabyishimira cyane ntitubideha eh, n'ubunye urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu twarubandanye Eh, nico gituma rero kubona barahagaritse ni biri mu buryo bw'uko ari kurondera ukundi buduca intege mu buryo bwose ubu twateye ingufu mu buryo bwose ariko nkamenyesha yuko ah, ishyirahamwe mu kubaho ubwa mbere ritangura mu mutima hanyuma rikabona kuja ku mpapuro kubera rero batwandikiye yuko amashyirahamwe yacu atagisubira gukora yuko ayo mashyirahamwe afutswe kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro bivuga yuko ata kintu na kimwe bizohindura ah, mu gukora kwa minsi yose yego ntituzoja gukora ah, nk'uko twaba dukora tuzogira amanama y'ituzogira iki muri iki gihe iryo shyirahamwe ryanyu rya- ryugawe ryahagaritswe ingingo mugiye gufata none n'izihe ingingo tugiye gufata nta ngingo dushobora gufata kuko yaba ari ubutungane twari kwitwara mugabo nta butungane dufise ingingo rero tugiye gufata ni ukubandanya urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu nk'uko twarutanguye kugira ngo turonke igihugu gifise amategeko hanyuma amategeko nyamara kuboneka tudusubira gukore ku mugaragaro ibyo ni iby'akanya gato igihe ah, ikiringo cya gatatu kizoba ah, amategeko yasubiye gukurikizwa tuzosubira tuje ku mugaragaro dukore nk'uko ukuri kwamye kandi dukore tunagororokewe tunagororokewe gusumba uko twahura aho ni ryari igihe eh, nkuru nziza azoba yashoboye kwemera kuja mu biganiro ah, akicarana n'abo batavuga rumwe hanyuma akemera yuko ibyirwa shingiro ah, n'amasezerano yarusha yahonyanze asubira gusubira kuja mu ngiro igihugu kirasubira ikaronka iteka igasubira kuba igihugu kikagera gutabagurika n'ababashoboye kucubaka Eh, amashyirahamwe amwe amwe ategamiye atagira inyungu za politike aregwa ko yifatanije n'imigambwe eh, mu bikorwa vyayo aho muhavuga ko iki Eh, kutubwira yuko twifatikanije n'imigambi mu bikorwa dukora ah, nimba ari ukugira ngo twifatikanye n'imigambi kubera turwanire agateka kacu turwanire eh, igihugu c'amategeko turwanire ibyirwa shingiro turwanire ah, amasezerano yari yarusha turwanire yuko bajya kubandanya bica abana abakecuru n'abatamakazi igico kirego c'uko dukora n'imigambi muri ibyo turacemanga kuko nta kintu na kimwe hageze kurwanira agateka umuntu wese ashobora kugufasha gushyira agateka kawe nta n'umwe mutoshobora ah, gushyira hamwe kuko dufite ingorane imwe gusa dufite ingorane y'igihugu c'amategeko igihugu cubaha agateka ka kina muntu aprodehash nayo iri mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo mu burundi aho ari mu bitaro mu bubirigi nyuma yo kuraswa ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani gushize perezida wa aprodehash pierre claver mbonimpa kubera ko adashobora kuvuga neza kugeza ubu yatwoherereje ubutumwa kuri whatsapp ati kudufungira ntibitubuza gukomeza gukorana n'abanyagihugu nk'uko bisanzwe ubuhanga bwateye imbere ku buryo tudakeneye no kugera hagati mu gihugu kandi bamenye ko amafaranga y'amashyirahamwe ari mu mabanki n'aho bayiba amaherezo bazayasubiza kuko natwe iyo tutayakoresheje tuyasubiza abayadufashisha ubwo rero ni ubutumwa bwa perezida wa prodehash pierre claver mbonima ku ifungwa ry'amashyirahamwe icumi yo mu burundi ayo mashyirahamwe ni forsk fokode akat aprodehash parsem amina fontaine isoko SPPDF, RCP na Maison Shalom.
ndebe mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka yokunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi na wewe nta byawe
burya misi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nkava nsanga atari ihuri ino wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niho ushaka abanyagumako ariyo ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri fone si sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugiye guhora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
Iri ni ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi turavugira kuri FM mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na FM mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu Rwanda turavugira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite yaraye yemeje burundu umushinga w'itegeko nshinga rishya abadepite bari mu nama rusange ejo uko ari mirongo irindwi n'icyenda bose batoye uyu mushinga iyi nkuru turayikesha asumuta kaboyi urugendo rwari rumaze amezi atanu inteko ishinga amategeko imitwe yombi iri muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga rwasojwe kuri uyu wa mbere abadepite mirongo irindwi n'icyenda bari bitabiriye inteko rusange bose batoye umushinga w'itegeko nshinga wari umaze iminsi ukorerwa ubugororangingo muri sena y'u rwanda umuyobozi w'inteko ishinga amategeko madamu donatira mukabarisa yavuze ko iki gikorwa kirangijwe mbere y'itariki bari barihaye yongeraho ko nk'inteko ishinga amategeko akazi kabo nk'abadepite bagasoje hasigaye akazi ka guverinoma muzi ko harimo ingingo tumaze gutora zigomba kunyura muri referandumu Eh, icyo turi bukore rero turaza kubishyikiriza guverinoma kugira ngo hakorwe ibiteganywa n'amategeko kugira ngo hategurwe referandumu ku ruhande rw'abadepite bari mu byishimo by'uko ibyo batumwe n'abaturage barenga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bandikiye inteko ishinga amategeko basaba ko yavugurura itegeko nshinga maze perezida paul kagame agahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora u rwanda babigezeho depite gatabazi jean marie vianney avuga ko umurimo bahawe bawusoje ndetse ugasozwa wubahirije ibyifuzo by'abaturage Okay, umukoro abaturage baduhaye turishimye turanezerewe cyane kuba tuwushoboye kuwurangiza kandi tukawurangiza tunubahiriza ibyifuzo nyamukuru baduhaye cyane cyane ko icyo bifuzaga ko ari uko ingingo y'ijana na rimwe yahinduka kandi yarahindutse ikaba yemerera ko nyakubahwa perezida wa repubulika uriho nyakubahwa paul kagame ashobora kwiyamamariza indi manda y'imyaka irindwi ndetse n'izindi z'imyaka ibiri z'imyaka itanu inshuro ebyiri ariko ibyo niwe ubigena inteko ishoje umurimo wayo komisiyo yashyizweho ngo yunganire inteko mu kuvugurura itegeko nshinga isigaje nayo imirimo mike ngo nayo isoze igikorwa yatumwe harimo gukora raporo izashyikirizwa inteko ishinga amategeko imitwe yombi ndetse no kunoza imyandikire umutwe w'abadepite wemeje uyu mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga nyuma y'uko wemejwe na sena inzira igiye gukurikiraho ni uko uyu mushinga ugiye koherezwa kwa minisitiri w'intebe azawugeze ku nama y'abaminisitiri nayo isaba perezida wa repubulika kwemeza ko habaho kamarampaka no kugena itariki izaberaho hasigara umurimo w'abaturage muri referandumu batora yego niba bashyigikiye ko itegeko nshinga rivugururwa cyangwa batora oya ku batabishyigikiye asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntango y'ikinyagihumbi gishasha amakungu ahangana n'iby'icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yise ibibazo bitagarukira ku mbibe kandi bidatora mu bo bigeramira amenyesha ko mu bice byose vyo ku isi mu bihugu byose byaba binini canke bitoya intagondwa zirangwa n'ubwicanyi zigandagura abantu zibarya umutima zikongera zikigisha ivyiyumviro vy'iterabwoba icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken amenyesha ko ivyo vyatangajwe mu gihe c'inama ikomeye ijejwe kwirinda iterabwoba biciye mu vyerekeye indero yateguwe n'ishirahamwe muzamakunguru rijejwe indero ubumenyi n'imico mu mfunyapfunyo unesco n'ibiro biserukira leta zunze ubumwe za amerika muri iryo shirahamwe mu ikoraniro rusange ryayo rigira irya mirongo itatu n'umunani ku cicaro caryo anthony blinken yongera akavuga ko ikigwanisho bazokoresha muri urwo rugamba ari ikigwanisho kirengeye ibigwanisho abarangwa n'iterabwoba bafise ikigwanisho abarangwa n'ubwanko canke kutihanganira abandi badashobora kugwanya ico kigwanisho akaba ari vyerekeye indero n'ubumenyi mu majambo y'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe unesco irina bokova nta kindi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi ngo zifise zitanga atari ugusambura hamwe n'urwango ngo amakungu ategerezwa kwishura yisunze imico n'ubumenyi intagondwa ngo zishira imbere ubwoba n'urwango avuga ko amakungu ategerezwa kwishura n'ubuhinga bwo kwimvira neza hamwe no kuganira hagati y'imico itandukanye ishyirahamwe unesco rifise porogaramu yitwa global citizenship education iyo porogaramu ifasha gushyiraho uburyo bworohereza gusangira ibyiyumviro mu mwidegemvye umugambi uronderwa gushikwako ni uguha inyigisho abakiri bato zifatiye kubahiriza agateka ka muntu ubutungane bufatiye ku mibano kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba n'igitsina mu kubakira kuri uwo mugambi leta zunze ubumwe za amerika zizofata intambwe ikwirikira mu gufasha gushyiraho uburyo buzotuma abantu birinda iterabwoba rirangwa n'ubwicanyi mu guha abakiri bato inyigisho zifatiye ku kubaha abandi ubutungane bufatiye ku mibano kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba canke igitsina kwiyumvira ibintu bizima ngo amakungu ashobora kurwanya ivyiyumviro vy'intagondwa mu gihe vyibonekeje
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato turaba dushoje iyi minota mirongo itatu y'amakuru ariko aroyizi bigira imana agarutse kutwibutsa muri make ingingo z'ingenzi ziyagize
amakuru twabashikirije igihugu cya mari ejo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikiganiro cy'iminsi itatu cyo kugandarira abantu cumi n'icyenda bitavye imana mu gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru wa bamako ibihugu vya senegare mauritania na guine navyo nyene vyahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi ca mari mu kugandara muri kenya naho papa francisco umwungere wa ekereziya katolika w'isi yose yitezwe mu rugendo muri icyo gihugu ejo ku munsi wa gatatu akihagera atekanya kuzoca abonana na perezida uhuru kenyatta mu minsi itatu azomarayo abuzobonana n'abarongoye amadini atandukanye agirisha inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi aganire kandi n'urwaruka rwahi kenya papa francisco azoca ajya azova muri Kenya ku munsi wa gatanu acaja muri Uganda kuwa mbere w'indwiza naho acaja muri Republika Centre Afrique muri Maroc naho abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko igihugu c'ububirigi cabasavye kubafasha mu ruhigi barimwo go kurondera Salah Abdeslam yagirizwa kuba ari we ari ku isonga ry'abagavye ca gitero giheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Abdeslam bavuga ko yinjiye mu Birigi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero c'iterabwoba i Paris cabaye ku igenekerezo cya 13 z'uku kwezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihugu cy'ubufaransa naho minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yemereye ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa eta islamiste muri siriya david cameron yamenyesheje ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'ubwongereza ko yomwemerera mu ndwiza kwifatanya n'ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege ku muhari wa eta islamiste mu gihugu cya palestina naho umunyepalestina yaracumiswe imbugita yaracumise imbugita abanyesirayeli babiri kuri sitasiyo ya esanse mu ntara ya west bank ejo ku munsi wa mbere umwe muri abo banyesirayeli yaciye yitaba imana ubwo nyine uwo munyepalestina nawe yaciye araswa n'inzego z'umutekano acarafa ejo nyine ku munsi wa mbere igipolisi ca israele cararashe umuyabaga w'umunyepalestina gikomeretsa uwundi inyuma yaho bari bahejeje gucumita umutama bakoresheje umukasi minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu yamenyesheje ko hagiye gufatwa ingingo zo gusaka imiduga yose y'abanyepalestina kandi ko bagiye gutandukanya amabarabara imiduga y'abanyepalestina bayiharire ivomo ice mu mabarabara yayo
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.